Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri FM mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri hano muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuza kuganira ku bikorwa byo gufasha abahungamanye n'abatishoboye ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika muri isanga kuri radiyo yanyu nongere mbaye ikaze mwese muduhe telefone zanyu tubahe umwanya musobanuze umutumirwa wacu cyangwa se mutange ibitekerezo telefone yacu ya whatsapp mwifashisha nyibibutse ni ukubanza rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nsubiremo rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nk'uko nari mbivuze rero uyu munsi turaganira ku bikorwa byo gufasha abahungabanye n'abatishoboye muri ibi bihe mu rwanda no mu mahanga bibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane uyu munsi twatumiye gasore serge washinze fondasiyo yahaye amazina ye gasore serge foundation ifite icyicaro mu karere ka bugesera mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ifite n'ishami muri leta zunze ubumwe za amerika aho izwi nka rwandan children bivuze abana b'u rwanda fondasiyo gasore serge ifite ibikorwa byibanda ku bana na gahunda y'isanamitima ku ihahamuka cyangwa se ihungabana ryaturutse kuri jenoside gasore rero araza kutuganirira ku bikorwa by'iyo fondasiyo ye mutube hafi mube hafi ya radiyo yanyu mwiganirire kandi mutange ibitekerezo ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu gasore serge uraho urakomeye
muraho murakomeye namwe turaho neza rwose urakoze kuba witabiriye ikiganiro ukaba uhaye umwanya abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mu gutangira nagira ngo utubwire muri make gasore ni muntu ki
ngewe ndi umugabo wubatse umugore n'abana batatu nkaba nkora ibikorwa bitandukanye birimo gufasha abana no gufasha umuryango mugari w'abanyarwanda nkaba tukaba tubikorera mu bugesera tukanabikorera no mu majyaruguru y'igihugu ndumva ndumva ari ibyo ngibyo ibindi turaza wenda gukomeza gukomeza kwibwirana ye urakoze rwose nagira ngo abo turi kumwe babashe kumenya uwo barimo kuvugana nawe noneho utubwiye ko ufasha abana n'umuryango mugari nagira ngo utunyuriremo ibyerekeye iyi fondasiyo igitekerezo cyo kwishinga cyakujemo gute
igitekerezo cyo kuyishinga mu by'ukuri nakigize niga muri iniverisite icyo gihe nigaga muri amerika muri iniverisite mazemo imyaka ibiri nza gusura nkaba nk'uko undi muntu wese uri mu ishuri afata igihe akajya kuruhuka akajya mu gusura iwabo nibwo nabonaga ko mu by'ukuri aho nari ngeze nyuma yo kurokoka jenoside nari nari mbayeho nari mbonye ko mbayeho ariko ndavuga inti ngomba no kubeshaho n'abandi ubwo nibwo navugaga intirya byose nubwo ntakora byinshi ariko nagerageza kugira ikintu nkora ngatera intambwe ngatera ikirenge aho abandi bagiteye abatweretse urugero rwiza ntangira gutekereza rero kuba nafasha mpereye ku mwana ubwo nibwo nabikoraga ni mu ishuri bingoye cyane kuko urumva umuntu yari akiga ariko mu by'ukuri mu bushobozi buke nari mfite nabasha kwishyura abana bagera nko ku gihumbi mituweli de sante nyuma rero uko nakomeje kugenda mbikora ni bya bindi nyine ngo hari iyo urimo urakora ibintu byiza burya n'imana iragusanga burya uko nabikoraga nabonaga ikimenyetso kinyereka ko ngomba kubyagura ntibibe ntibigarukire kuri mituweli de sante gusa ndavuga ubwishingizi ubwisungane rusange ugerageje kubishyira mu ndimi twumva twese ubwo rero nibwo nabikoraga ariko nkabikora nyine kubera cya kintu cyo kuvuga ngo ndabizi ko n'abarokotse ariko hari abandi nanone barokotse kandi bashobora kuba baraheranwe bitekerezaho cyane ugasanga baheranwe n'amateka ndavuga ibya byose ngizi icyo kumva yabafasha ubwo rero nibwo ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo natangiye kubaka inyubako ya mbere mu by'ukuri natekerezaga ko ishobora kurerwamo abana ariko biza guhura na porogaramu nziza ya leta ivuga ati abana barererwe mu muryango noneho kugira ngo rero ubwo yanzu ibe mw'abana b'imfubyi ahubwo twahise tuyihindura tuyita ihinduka nk'irerero ihinduka hari porogaramu mu rwanda dufite bita mu ndimi z'amahanga bita eri childhood development mu magambo magufi ya ecd ubwo iyo nzu yahise ihinduka irerero imaze guhinduka irerero nk'uko nyine nakomeje mbabwira dutangira kubona ko ibintu bifite akamaro dutangira kubona ko ababyeyi babona akanya ko kujya guhinga batajyaga babona dutangira kubona ko umubyeyi watahaga adacyuye umubyizi kubera ko ashaka gutaha konsa umwana cyangwa se akamugaburira icyo kibazo kitakiriho kubera ko abazi ko tumufite kandi tumwitayeho tubona ko nabyo bifasha noneho nibwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ngewe n'umufasha wanjye twabuze dutereka tubyagure noneho tugire amarerero menshi noneho usibye n'amarerero dushyiremo n'ivuriro kugira ngo wa mwana waje akaturwariraho ntibibe ngombwa ko tumwohereza ahandi kumuvuriza ahandi ubwo dushyiramo ivuriro ivuriro rivuyeho turareba turavuga ati ariko mu muryango nyarwanda hari abantu bafite ibintu by'ihungabana hari abantu bashobora kuba bakenera abantu babaganiriza ariko wenda batababona byoroshye cyane cyane ababaganiriza babiherewe amahugurwa ubwo nibwo twahitaga dushyiraho gahunda mu ndimi z'amahanga family transformation wenda ngenekereje mu kinyarwanda twashyizeho inzu bashobora kuza bakabasha guhabwa ubufasha bwo kugira ngo umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango runaka usubirane niba hari harimo amakimbirane ibyo turabikora nanone tuza kubona amahirwe tuza kubona amahirwe yo gukorana n'urubyiruko dutangira kubona ko urubyiruko nubwo kuko abo bana dufashe ni abana bava ku myaka muri porogaramu ya ecd ni abana bava ku myaka ibiri kugera kuri itandatu ariko twaje kubona ko udashobora gufasha umwana ngo umugeze ku myaka itandatu gusa ahubwo wakagombye kumufasha kugeza abaye umugabo kuva kugeza arangije segonderi akajya ahari ubwo rero twaravuze tuti niba tutabashije kubafashiriza muri ayo mashuri ya ecd ariko dushobora kujya tubahuza mu makaraba atandukanye bahuriye mu mashuri ubwo rero niho twashyiragamo amakarabu dushyiraho amakarabu ya entrepreneurship ibintu bijyanye no kwiga kwihangira imirimo cyangwa se kuba ba rwiyemezamirimo dutangiramo karabu y'icyongereza kugira ngo abana batangire biga icyongereza dushyiraho karabu za siporo izo nizo izo karabu ni ukugira ngo mu by'ukuri wa mwana aho kugira ngo ajye ku muhanda mu biruhuko ajye kwigira ingeso mbi ahubwo reka muri vakanse tumuhe urubuga rugari ashobora kuza akigiraho ibindi bintu byiza Mhm.
ngira ngo wenda biraza kugira n'aho Eh.
bihurira na n'iki gihe turimo cyo kwibuka Mm.
kuko u- u- u- wa mwana aho kugira ngo a- a- ajye kwiga ingeso mbi zishobora no kuzamo eh, ivangura mu muhanda i- icyo gihe iyo yaje kuri twebwe tuba tuba duhugiye mu bintu byiza siporo icyo cyongereza iyo iyo kwiga imishinga iciriritse ibintu nk'ibyo Mm.
ubwo rero urebye n'ibyo bintu turi- turimo turakora eh, ariko ikindi tunakoraho cyane ni ugukangura urubyiruko siporo kuko siporo twabonye ko ifasha ibintu byinshi Mm. ye turakomeza kubiganiraho uko iminota igenda igabanuka ariko muri makeya ndumva mutubwiye nako mutubwiye ku buryo burambuye ibyo mukora n'ibyo mwibandaho ariko n'abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza Um, nagira ngo muri makeya utubwire ibyo bikorwa uvuze ni byinshi kandi n'abana murimo gu- gutangira gu- guheraho kwigisha abana umwana w'imyaka ibiri kugeza ku myaka itandatu baba bakiri bato cyane ku buryo basaba eh, n- n'abantu babitaho cyane baba babegereye eh, ko bisaba ingufu n'ubushobozi aba babyeyi mwavuze ngo hari ababa babu- baburaga igihe cyo kujya guhinga abo nabo bahinga ntabwo baba bafite n'amikoro ahagije iyo mwigisha aba bana hari icyo ababyeyi batanga cyangwa se mubikora ku buntu
Eh, tubikora dufatanyije eh, kuko ikintu cya mbere twabonye twabonye ko eh, umuntu iyo ibintu byose ari reka nguhe reka nguhe eh, ntabwo uba umufasha mu by'ukuri ahubwo uba urimo uramuremaza ikintu rero tw- kandi ni nako na gahunda ya leta ibiteganya iteganya ko ababyeyi bagira uruhare muri iyo muri izo porogaramu za icd zibakorerwa I- iteganya ko abantu- aba- ababyeyi bagiramo uruhare ubwo rero nkanjye nkatwe twashinze fondasiyo dutera intambwe nyinshi kugira ngo byibuza dutange igice kinini ariko ababyeyi eh, nabo bagiramo uruhare bagira ka kontiribisiyo batanga akaba ari gatoya ariko ntabwo bumva ko ibintu babikorerwa ku buntu nicyo cyiza cyabyo Eh, ikindi gi- bituma ibintu babigira ibyabo Ntiba- ntihabe hari undi muntu waza ngo ibintu ashake kugira ngo iyo porogaramu ayisenye Eh, ndagira ngo nkubwire ko tumaze amezi atatu dukora eh, iyo porogaramu yacu yahise ya mbere mu ntara y'Iburasirazuba Mm, ni byiza Eh, ni- ubwo hari nyuma y'imihigo ba- y'imi- ya evaluation eh, ak- intara y'Iburasirazuba yari ikoze eh, ariko ibi byose ngira ngo eh, kugira ngo tube aba mbere ni uko basanzeho ko ECD yacu i- i- igendera koko kuri porogaramu ya leta eh, aho ababyeyi bagiramo uruhare ru- rugaragara Eh, wenda mvugire mboneho no kuvuga ikindi kintu iyo twa a- abo babyeyi twabashyize mu matsinda ayo matsinda rero uburyo ah, akoramo ubona ahubwo nayo ubwayo ari isanamitima kuko aba ni ababyeyi ba- babaga bari mu- mu- mu ngo ah, bada- bumva bafite isoni zo gusohoka ngo bajye hanze kubera wenda nta kazi se cyangwa se kubera ubukene cyangwa iki ariko noneho tumaze kubahuriza bakajya mu matsinda yo- y'ubwizigamire yo kwizigamira eh, barahura bakaganira iyo baganiriye eh, ubwabo bahinduka umuti ku- hagati yabo kuko usanga umwe amubwiye ibibazo ahura nabyo mu muryango undi akamubwira ibibazo ahura nabyo mu muryango noneho ugasanga wa wundi wita- wiyitaga ko yagowe yakumva ibibazo bya bagenzi be bimurenze akumva ko aho ahubwo nta kibazo afite ni ni n'aho bahera eh, bafashanya eh, kwikemurira ibibazo Mhm.
Eh, ubu bakoze koperative twabahaye imirima ubu barahinga bamaze guhinga bamaze kweza toni esh- zigera muri eshanu z'ubunyobwa bamaze guhinga ibigori Eh, ibyo byose babihinga bari kumwe barangiza ibyo byose bigafasha kugaburira ba bana twebwe tutagize ikintu kinini dukora wenda usibye kuvuga ngo twabashakiye ba barimu ah, baba- babakurikirana ah, ba barimu babihuguriwe Mhm.
ugasanga ni urwo- ni urwo ruhare tugiramo runini eh, ibindi tukabifatanya Mm, ni byiza ubwo bufatanye ni bwiza reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bamaze akanya bategereje emile nguhereho uranyumva murakoze cyane jeni Eh, urahagana hehe mi
ndi mu gisagara cya bujumbura Yee. ufite ikibazo cyangwa ni intererano
ni ukuri reka byose ndabike ko na cyane cyane mbanje kuramutsa uwo mutumire w'iteka mwadutumiriye Mm, ndakumva
bo ni- nibyo mbanje kumukeza kuri icyo gikorwa cy'iteka yatanguje mwekeranya ko imana ikirimo izomufasha kuko ni igitega ki- gihesha iteka ibyo yak- ku giti ciwe no ku gihugu ciwe Mhm.
kuko mu bisanzwe no kuri jewe ibyo nshobora kwihweza burya igihugu kimera uko abantu benshi bagituyemo bameze nimba ubwo rwaruka ariko araha ayo mahugurwa ariko ararutegura rungana gutyo niyagera ku gihe azorutegura ku bwinshi ku by'ukuri ku bwinshi mu gihugu cyose ntekeranya yuko igihugu eh, urwo rwaruka rusanzwe rutuyemo kizoba igihugu cy'igitangaza igihugu cy'akarorero mu bijyanye umure n'izo nyigisho bazoba bahawe kuko urumva nabo bazo- abo bana bakuze bazozikoresha bazozigira ubuzima bwabo bwa misi yose bazigishe n'abandi hano rero nkamwibariza uwo mutumire mbega mutumire muba mugeze ku gisigiri cyoba gishimishije ku buryo urwo rwaruka muriko murigisha ejo ruzobamwo abandi bashobora kwigisha urundi rwaruka hama akabuzo kagira kabiri mbega leta yoba ibafata mu mugongo muri icyo gikorwa kidasanzwe cy'iteka mwa- eh, mwihaye gukora murakoze yemira urakoze Eh, serge mbere yuko twakira abandi nagira ngo nguhe umwanya ubanze u- umusubize usubize mire
Eh, Emile arakoze cyane Eh, ikibazo cya mbere yambazaga niba koko urubyiruko twigisha mbona harimo icyizere cy'uko ruza- ruzatera intambwe nk'iyo nateye rukazafasha bagenzi barwo eh, cyangwa se barumuna barwo yego rwose eh, ndabikwijeje mbona bizashoboka kuko aba bana cyangwa se uru rubyiruko eh, turabigisha twamara kubigisha tukabashyira hariya kugira ngo turebe ko koko ah, ibyo tubigisha banabifata nk'umugisha bagashaka kuwusangiza abandi naguha nk'urugero rwihuse ah, nko mu biruhuko bajya bifata bo ubwabo ntabyo mbabwiye bo bakifata bakagenda bakajya mu kindi kigo gishobora kuba gifasha wenda nk'abana bafite ah, ibibazo bitandukanye byaba ari ibyo kutabona ah, byaba ari ibyo kugira ku- ndetse bakajya mu bigo bindi bitanga ubufasha ugasanga mu biruhuko bagiye kubafasha kubakorera ah, imi- imirimo itandukanye yaba ari amasuku yaba ari ah, kwifatanya na mo- nabo mu bikorwa bya buri munsi ubwo rero hari icyizere rwose ah, nk'uno munsi twakoze igikorwa cyo kwibuka ah, inzirakarengane z'abatutsi zazize zazize jenoside muri mirongo icyenda na kane a- abo bana abo bana bamwe mu bo tu- turera bari bahari banaremeye uwo mu- umumama twari twagiye gusura nawe eh, warokotse jenoside ubwo rero ukabona ko ari intambwe ishimishije Eh, hanyuma yarabajije ati se leta yaba idufata mu mugongo Eh, leta idufata mu mugongo cyane eh, ku buryo eh, rwose mpamya ko ibi bintu dukora yaba bat- at- leta itadufata mu mugongo ntabwo byari gushoboka kuko usanga hari ibintu byinshi tugomba gufatanya bi- bisaba ko ah, dufatanya umunsi ku wundi kandi nabo iyo babona ibintu nk'ibi bitarimo birakorwa n'umuntu w'umunyamahanga gusa nk'uko ariko twari twarabimenyereye ah, nabo nabo usanga bafite ishyaka ryo kuvuga ngo ah, ese ukeneye iki kugira ngo ibintu byawe bikomeze bigende neza kandi bizarushaho ah, gukomeza bitera imbere Yee.
murakoze urakoze rwose twakire na sitive sitive wowe urahagana he
ndi mu bwiza ku gicenda Mm.
i bujumbura Yee.
Eh, bwa kwanza ntanguye ndamutse umutumire Mhm. Arakumva.
Eh, hama nongera ndamushimira kuri icyo gikorwa icyo cyumviro bagize n'icyumviro cyiza cyane ba- bakora ku Eh, hama nkagera ko ndamubaza mu gihe banga icyo nyigisho hari icyo baba bakora mu ku- mu kubafasha mu kugira ngo bashobore kuronka akazi k'ingene bashobora kubandanya bibeshaho
uravuga bamaze kubigisha
Eh, mu gihe baba bamaze kubigisha hama bakarangiza inyigisho hari icyo baba bakora mu kugira ngo babafashe mu kugira ngo bashobore kuronka akazi gatuma bashobora kubandanya bibeshaho mu buzima mu gihe baba bibaza nibaza yuko bamaze kubangisha baca baca bamara kubatora hama bakagira bakabandanya barondera ubuzima bibeshaho bafite nk'ubuzi bakora hari icyo baba bakora kugira ngo babaronderera ubuzima kugira ngo bashobore kubandanya bibeshaho mu buzima ariko steve urabyumva nawe ariko umuntu iyo umuntu akwigishije akaguha ubumenyi ubwo nawe aba agira ngo nawe ukore ibishoboka byose kugira ngo wirwaneho gusa yakwigisha akajya no kugushakira umurimo
muga sinzi inyigisho basanzwe babaha ko bijyanye n'uko bashobora kuronka ubwenge bwo gushobora kugira ngo birongere akazi uyu bwaraza kutubwira icyo abivugaho urakoze cyane
urakoze nawe twakire na ganza ganza uranyumva yego
ndabumva amakuru ki
amakuru ni meza ese ufite imyaka ingahe ganza niba atari ibanga ni ngahe
cumi n'umwe cumi n'umwe yego sha ikaze ku ijwi rya amerika ndagushimiye cyane kuba uduhamagaye nuko gira icyo utubwira rero
icyo nshaka kubabwira ni uko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yasize ibikomere mu mitima y'abanyarwanda none tukaba tugira ngo nk'urubyiruko twifatanye twifatanye dufate abashiki bacu n'abasaza bacu mu mugongo kugira ngo twirinde kandi jenoside neva egeni twirinde ntizongere kubaho ukundi kuko yadukuyemo abavandimwe bacu baturanyi ababyeyi bacu tukaba tuyirwanya cyane twebwe dufatanyije mu rubyiruko dushyigikiye fondasiyo yitwa gasore serije fondesheni tukaba tuyishyigikiye kuko twebwe turashaka yuko nk'urubyiruko twakora nka fondesheni yo kuzajya dufasha abazize jenoside yakorewe abatutsi muri uyu mwaka muri uyu mwaka ni uguhumuriza basaza bacu n'abashiki bacu tukabafata mu mugongo ku buryo jenoside itazongera kubaho ukundi neza egeni
yewe urakoze
ndarangije nuko nuko rwose ganza ufite ibitekerezo byiza nubwo uri umwana gasore ndumva ubonye umuntu rwose ugufasha uzagufasha muri ibi bikorwa byawe by'isanamutima nuko urabivuga urakoze urakoze ganza ujye ukomeza udukurikire kandi utubwire n'abandi bana bajya bakurikira kuko ibitekerezo nk'ibyo ngibyo turabishaka turabikeneye cyane ku ijwi rya amerika nimwe rwanda rw'ejo urakoze dusuhurize n'abo muri kumwe ganza ngo urahagana hehe
igikondo
bugesera se ujya uhamenya bugesera ujya uhamenya
bugesera
eee mu bugesera ujya uhagera
njya mpanyura
eee
eee njya njyayo ndahazi cyane ndaharangira njyayo
eee ni ukuzaza rimwe kuri fondasiyo ukagira ibikorwa udufasha hari tuba dufite ibikorwa ushobora no guha bagenzi bawe ibitekerezo byiza nk'ibyo ufite uzabwira ababyeyi bakuzane rimwe urakoze
ubwo rero serge ubwo wagira icyo uvuga kuri kiriya kibazo cya sitive uri mu bwiza hanyuma ganza we muravuganye ubwo ntiwabura n'izindi nama wakongeraho mbere y'uko dukomeza
steve ibintu yavuze byo kuba dushakira imirimo abo twahuguye nagira ngo wenda nsubire inyuma gato musobanure uburyo porogaramu zacu ziteye iriya porogaramu yo kwigisha abana batoya kuva ku myaka ibiri kugeza ku myaka itandatu ni porogaramu u rwanda rwishyihaye intego yo kuvuga ngo rushyiremo imbaraga kugira ngo itabwa ry'abana cyangwa abana bava mu miryango bakajya ku muhanda umubare w'abo bana bagwa muri icyo kibazo ugabanuke babona ko iyo porogaramu izafasha kuko umwana atangira gukurikiranwa hakiri kare noneho akazakura afite ingeso nziza ashobora kubuzwa kuba yajya ku muhanda ni mu rwego rwo kubikumira niko nabyita noneho wenda ni izo bita za kreshe ariko noneho yaba ari nka kreshe sosiyali noneho tukamukurikirana umwana kuba avuye ku myaka ibiri kugera ku myaka itandatu noneho imyaka itandatu yarangira ubwo aba atangiye kujya muri garidiyene cyangwa se ashobora no kuba ageze mu myaka irindwi ahita atangira mu mwaka wa mbere ubwo rero porogaramu yacu imaze imyaka urebye ibiri itangiye ntabwo ntabarajya muri muri segonderi ngo barangize na iniverisite nubwo dufitemo gahunda yo gutangira ishuri rya pirimeri umwaka utaha abo rero wenda ngira ngo yabarizaga ni bariya bariya bo mu rubyiruko makabu navuze bariya bari abana baba mu miryango yabo ahubwo tubahuriza hamwe mu biruhuko tukagerageza kubaha izindi nama ziyongera ku masomo haba hari indangagaciro haba hari za kirazira haba hari kuba tubahuza twabashyira hamwe tubatumira ubuyobozi bukaza bukabigisha gahunda nziza za leta ziriho hari ukuba baza bakabigisha icyo cyongereza hari ugutumira abantu bamenyereye ibyo gukora imishinga mito mito bakaza bakabigisha hari ukubatumira bakaza bakabigisha ibintu bijyanye no kwizigamira bakiri bato kwirinda indwara zivuye ku mibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo noneho ubwo icyo gihe turabahugura twamara kubahugura barongera bagasura amashuri yabo no mu miryango yabo ahubwo wenda ari kumbaza ati mubona hari ikintu bageraho mubona barangiza wenda na nana kivuzeho barangiza bakaba bafite umurongo mwiza wenda barahindutse batagikoresha ibyo biyobyabwenge batagifite iryo vangura batagifite ikizo ndangagaciro zose mubaha murazibona mubona zitanga umusaruro mu by'ukuri ngewe mpereye mpereye ubu ngubu nibaza ko zitanga umusaruro kuko hari nk'abana nagiye njyana bari muri za segonderi nkabaha amaporoje bakoraho bagatangira kwiga imishinga bagatangira gukora poroje ukabona batangiye gushirika ubwoba batangiye kujya bareba kure bamwe bakapurika na za iniverisite zo mu mahanga bagasaba kwinjira muri iniverisite zo mu mahanga bamwe bakaza ari abavoronteri ubu bose ubu bamwe muri bo batangiye kujya banyandikira bambwira bati ubu ngubu nabonye buruse yo muri amerika nabonye buruse ijana ku ijana muri amerika hari umwana waje asaba intanishipu bitewe n'ibyo biganiro nyine agenda yumva araza turakorana ejo bundi yanyandikiye ambwira ati nabonye buruse muri iniverisite ya arizona ni iniverisite ikomeye cyane ati nabonye buruse y'ijana ku ijana ati kandi abashimira ati kuko ibitekerezo mwagiye mumpa ntuza rekomandasiyo mwampaye nibyo byatumye ngera aha nkaba mvuga rero ko ibi bintu birimo biratanga umusaruro ko ba bana batinyaga bumvaga ko nta mushinga bakora nta nta ntambwe batera bigenda bivaho kubera uko kugenda duhura nabo reka tugakomeza ku murongo wa telefone twakire na piyeri barategereje nk'abantu nka batatu piyeri niwe ngira ngo mu ijambo muri uyu mwanya uranyumva
ndakumva urahagana he
ndi muri kongo yego yego hari ikibazo cyangwa igitekerezo
hari ikibazo na gitsina gomba guhabwa umutumire cyanditse kwanza kubashimira n'umukiriya wahaye umurongo ahantu nkazengurutsa n'umutumire
yego
hari akabazo nagomba kumubaza ka mbere
mubaze kubona iryo shyirahamwe bavuze ko rimaze imyaka itanu mbega intambamyi nyamukuru baba yahuye naryo ni iyihe kuko hari abahita bose amashyirahamwe ugasanga bafite uburyo burabagoye ugasanga bahuye n'intambamyi nyinshi ugasanga bamwe bahisemo kubihera kandi bafite imigambi myinshi bagomba gukora mugabo kubera usanga intambamyi ari nyinshi zibagora mbega wewe biba byaramworoheye gusenga iryo shyirahamwe nta ntambamyi yaba yahuye naryo cyane byaramworoheye nk'uko abandi bitabagendereye akaba atuma kubera ntabwo agomba kumubaza
urakoze bwo aragusubiza mu kanya tumaze kwakirana hari akandi kabazo kugira ngo madamubaze gatoya nyarutsa kugira ngo twakire n'abandi bategereje
avuze ishyirahamwe rimaze imyaka itanu rikora none intumbero nyamukuru yaba yari ihaye igihe yatanga iryo shyirahamwe yaba yarayifite ko cyane hari n'intumbero yifuza gusanga atarashyika ko mbega atari ibanga yaba ari intumbero yihe yaba yifuza gushyika ko yatanguye avuga ati yewe ntanguze iri shyirahamwe intumbero nyamukuru mvuze byose ko niyi atari ibanga na nyine yoye kugira tukaba yumvirinze cyane yarayifite ko nawe nyine akabitumenyesha ko yayifite ko tukumva nyine byamugendekeye
urakoze cyane Pierre hanyuma twakire na benwa benwa benwa urahagana hehe ndabuga nayirobi nayirobi ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
numvise uburyo ki ngo bafata abantu ngo bakabashyira mu mashuri ariko ntanamenya ikiganiro cyatangiriye ntabwo uyu munsi nagiye kuri interinete ariko nayumvise uburyo ki ari kuvuga ko bafata abana bakazana ku mashuri ariko nashaka kubaza bafata abana bameze bate kuko ubu ikintu cyabonetse ubu ngubu umuntu avuga ko agiye gufasha abantu cyangwa se abantu baba mu mihanda akaza agafata barumuna be agafata abo mu miryango yiwe akabandika agahabwa inkunga zivuye mu mahanga cyangwa abaterankunga bakamuha kumutera inkunga ariko waje kureba ugasanga ni akazi uba yikoreye kuri poroje ashaka inyungu
ibyo warabibonye
ubu ngubu nyine byo kuvuga ngo abana nk'ubu ngubu uri kubona nk'ikibazo cyabaye muri mirongo icyenda na kane byo kuvuga ko abantu ba ubwoko runaka bwaje bugafata ubwoko runaka bukabwica icyo kintu cyarabaye kandi ndakeka kitazasubira kubera ko nta muntu wifuza n'intambara ikindi kintu ashaka kuvuga aho ngaho abana bo nta kibazo baba bafite uko mubarera mubaha inyigisho ku ishuri ariko nyuma yaho tuvuge nk'ikigihe cyo kwibuka uriya mwana ubwiswe mu mateka ukaza ukabimwibutsa ukarimeninga yani ukabimwibutsa buryo ki ubwoko runaka nangwa agatsiko runaka katagiriye neza iwanyu umwana nubwo mwamuri inshuti ku ishuri igihembwe kizataha ntabwo muzagaruka ngo mwongere akurebe neza nawe ubwawe muri iki gihe cyo kwibuka tuvuge wowe uvuye muri igice runaka mu gihe kuzabaza mama wawe cyangwa papa wawe byagenze gute ni abahe bishinge ndi ubwoko muke noneho nawe ntibiyumvamo ko ubwoko bwa bwinshi bwa runaka uzigira n'ikimwe muri wowe nta nubwo uzongera kumwisanzura nk'uko wamwisanzuragaho so icyo kintu ngiri kubona ko bakagombye no kukirebaho kudakomeza byarabaye ntibizanasubire ariko gukomeza urabyibutsa urundi rubyiruko ruza icyo gihe nabwo bagenda bifite n'ikindi kibazo
ubwo ndumva ni ikintu cya gatatu kivugaho ni ibi ngibi byo kuvuga by'amantuza avuze ko atera abantu intunze kubashakira amaburusi
nibo atanga inama hanyuma ubwo nabo bafite ukuntu bagenda bazigeraho bakurikije inama yagiye abagira n'uburyo yagiye abayobora abigisha mu bintu bitandukanye
ibyo bintu byo kuvuga ko ushakira abantu buruse ubu byabaye ubucuruzi byabaye ubucuruzi uba ufite univerisite runaka mukorana atazajya akavuga ko ari abantu kuvuga ngo nshakira muntu aba afite univerisite bakorana bakamubwira ko afite n'imyanya runaka akaza kubwira ati yapurayinga gutya na gutya ariko waba ufite n'inyungu runaka atazagira umuntu uvuga ko yagushakira univerisite ku mutwe we ahaguruka gushakira imiverite nta sano mufitanye cyangwa nta mwanya mufitanye ibyo bizinesi bakora ni uko nyine bo batabyemerekana ko ari bizinesi biriho hari abantu benshi bashakira abandi amayuniverisite no hanze na hehe hose ariko biba ari ubucuruzi bwabo
ariko ishuri iyo yavunikiye ariko ishuri aba aribonye nyine ubwo yenda atayashoboraga kurigeraho
yesi aho ngaho ni igikorwa gikomeye abakoze ariko noneho ndumva we atakugana ngo ngwino mushakire ishuri
ubwo ntabwo iyo akugannye akugana akwaka amafaranga kuko ari n'uweho ubwawe udashobora kumugana mu bwenge ngo nshakira ishuri runaka arakubwira ngo nta shuri ririho icyo kintu ngira ngo urakibona
reka ubwo ni amakuru uduhaye ubwo ni ukuzakurikirana cyangwa se umuntu akazashaka n'ubundi n'ikindi kiganiro cyihariye hanyuma abantu bagasobanukirwa yenda ibyo urimo tubwira bishobora kuba hari n'aho bifitanye n'isano n'ibintu abantu bajya bakora tuvuge nka biriya bya tombora ikoreshwa na amerika bakabaka amafaranga bababwira ko aribo bazajya kubuzuriza impapuro kandi ko bazabibahesha bakabaca amafaranga kandi ari ibintu bikorwa ku buntu ngubu tuvugana nzi umugabo umwe utanga amashuri muri yunivasiti ya kenyatani nayirobi izi ni abana batatu b'abanyarwanda yoherejemo n'ubu ngubu umwana umwe yatashyira umunsi kubera imyigaragambyo y'abana b'ishuri bariho nawe ubishatse ntabwo ukonegitinga n'uwo mugabo akagushakira ishuri ariko hari ikintu runaka akwaka
reka tuzabigarukeho ikindi gihe ndagushimiye cyane ubwo reka duhe urakoze cyane reka duhe urakoze reka duhe serge alo nagira ngo ugire icyo uvuga ku byo piyeri na benwa bavuze mbere y'uko dukomeza hari jean claude twihanganire ku murongo wa telefone ubwo tubanze ubanze ugira icyo uvuga ku byo piyeri avuze ubaza cyane cyane intambamyi cyangwa se ingorane nyamukuru mwamufite na benwa umaze kuvuga muri aka kanya
murakoze inzitizi inzitizi ntabwo zijya zibura ariko hari igihe inzitizi aba ari ibisubizo rimwe na rimwe inzitizi wenda ndi buvuge nkuru cyane burya iyo utangiye ikintu nk'iki kirimo gushaka gufasha gushaka kwegera abandi ushobora kuba ubifite wowe ku mutima wawe bari ibintu wumva kuko bifitiye umuhamagaro ariko nanone ntabwo aba ari ibintu uba ushobora gukora wenyine tuvuge niba uri ari ishuri ushobora kurishinga ariko uzakenera abarimu ushobora gufata iyo gahunda yo kugira ECD porogaramu ariko uzakenera abo bamama bazaza bakagufasha kurera abo bana ntabwo rero ari buri gihe usanga bafite uwo muhamagaro nabo hari igihe baba bari nko gushaka amaramuko hari igihe aba ari ikintu nyine bishaka gukora nk'ubucanshurane ko nabyita ubwo rero icyo gihe bigutwara imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ubanze ubumvishe ko ibyo bintu niba babigiyemo bagomba no kuba bafite umutima icyo gihe rero ntabwo ari ukuvuga ngo uba ugomba kubigizayo ahubwo uba ugomba kubereka ko icyo kintu koko cyaje gikenewe ibyo rero bitwara umwanya munini ariko icyiza ni uko ubona ko batangiye kubona ko batangiye kubyibonamo ari abagenerwabikorwa ari n'abo ngabo dufatanye ikindi yabajije yavuze ati ''ise aho mwerekeza ni he'' aho twerekeza twebwe nkange natangiye intego yanjye ari ukugira ngo rimwe nzafungure amaso yanjye mbone nta mwana wavukijwe uburenganzira bwe nta mwana ukize nta mwana uri ku muhanda nta mubyeyi waheze inyuma kubera wenda jenoside yamubayeho ikamutwarira abe agasigara ari umwe nyuma akaza gushaka akumva ko akiheba intego yanjye ni ukugira ngo abantu nk'abo bazumve ko bibuke biyubake bazareke guheranwa n'agahinda bahinduka abantu nyabantu bashobora kwifasha bagafasha igihugu cyabo ibyo rero yavugaga ati ubona bitangiye kugerwaho nk'uko nabivuze kare bitangiye kugerwaho ko iyo ubona umubyeyi akubwira ati kubona kubona mwashyizeho amahuriro y'aba babyeyi bituma nza nkavuga ibimbabaje ntabwo ntumva ko kuba ntafite akazi cyangwa se kuba nkora ibi n'ibi niba ari ubusembwa kubera ko ndaza ahangaha ngasangira ibitekerezo na bagenzi banjye bamwe batangiye wenda nuko ntigeze mbikomozaho aba babyeyi dutangiye kubigisha kwandika umushinga uzi gufata umuntu utarigeze wiga warangize pirimeri ukamwigisha kwandika umushinga ariko wenda bikamugora kuwandika ariko ugasanga arawufite mu mutwe ukamwigisha kuwugorora nyuma yaho akazakora umushinga hari abakora umushinga w'ubworozi hari abakora umushinga w'ubucuruzi buri gihe iyo bakiwutugezaho uba usanga ari umushinga ubona mu by'ukuri iyo udafashije ariko iyo mwicaye mugakomeza kuwugorora mufatanyije mugaraha ubona ko hari ikintu bagenda bageraho ngere ku kibazo noneho ndangije ibya piyeri ngere ku bibazo bya benwa abana dufasha mwereye kuri kuri icyo kibazo yabajije abana dufasha ni abana bo mu miryango itifashije bo mu cyiciro cya mbere turabanza tukareba kuko gufasha uyu mubyeyi umwana tukamumufasha mu gihe yagiye guhinga mu gihe yagiye ku mubyizi koko hari ikintu bizamumarira ese ntabwo dupfa kugenda ngo dufashe buri mwana nawe izo mpungenge zindi yagize za z'abantu babikora ku bw'amarako ibyo ni byo biranababaje ariko ndagira ngo musabe mutumire mu gihe azaba ari mu rwanda azasimbuka azadusure tumwereke uburyo ibintu byacu byose bikorwa kugira ngo nabyo bya
byamumara impungenge byamufasha byamumara impungenge akaba yanaboneraho agatangaho n'umusanzu we murakoze
sinzi ikindi ikindi yari arimo abaza cyari abana bibuka umwe akajya ku ishuri yasubirayo akaba azi ko ngo ubwoko ubu n'ubu bwishe ubwoko bwe yavuga yibaza umubano hagati yabo numvaga nacyo gisa nk'aho ari impungenge yari afite sinzi niba hari icyo wakivugaho
ntabwo ntabwo wenda ndi bugitindeho gusa ni uko mu maraporo twagiye duhabwa n'ibyo tubona ubumwe n'ubwiyunge ni ikintu gishyizwe imbere cyane mu rwanda abantu barigishwa ababyeyi bigishijwe uburyo bagomba kujya bigisha abana babo ko nta muhutu nta mututsi twese turi abanyarwanda bafatanyije kubaka igihugu cyacu cy'u rwanda dufite aho twavuye dufite n'aho twagiye n'ibyo wenda abwirwa se cyangwa atekereza bizagera bizagera aho bigerweho n'abafite n'abagifite mu mutwe hagifunze batarashaka kumva ko turi abanyarwanda twese nta mutu nta mututsi bizagerwaho ariko intambwe yatewe niyo nini cyane ku buryo biragoye kugira ngo ubone umuntu amwe avuga ati uyu ni umuhutu uyu ni umututsi ibyo ntabwo bigihabwa agaciro kubera gahunda nziza yashyizweho y'igihugu
twakire na claude claude uranyumva
ndabakurikiye gatanu kuri gatanu ye urahagana he
ndi ngoboka n'ubundi ni ambasaderi wanyu ngoboka jean claude uturuka mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda no mu kagari ka kerwa
tubabarire rwose amaze akanya utegereje kuri telefone benwa yafashe umwanya wo kuvuga impungenge ze none ubanza wa nishimiye ko utarambiwe uba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo abana byaba bikenewe kugira abanyarwanda bose basobanukirwe ibyo baba babajije ni ikintu cyiza cyane ntabwo ntarambirwa rwose ni inshingano tuba dufite muri twebwe kandi tugomba twese gutanga umwanya abandi nabo bakabasha gukurikirana ibitekerezo baba batanze ni ukuri mbanje kubashimira rero kuri uwo mutumirwa mwazanye no mu bihe turimo turi kwibuka abacu bajeje jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nanjye nka ambasaderi wanyu uba uri hano mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda hari ikintu yagarutseho nagira ngo yisubizeho gake urebye hari nk'urubyiruko ruba rwararokotse jenoside yakorewe abatutsi ababyeyi baba batakiriho ariko ugasanga bariga ntibabashe gukomeza amashuri ngo bayarangize ugasanga umwana arize yize atandatu yisumbuye noneho kubasha gukomeza akiga za kaminuza akabona n'izo buruse ugasanga biri kumugora cyane ugasanga yagarutse andi mucyaraje abayeho mu buzima bubi ukabona nta muntu ufite umukurikirana nk'iyo porogaramu rero yavuze y'uwo mushinga ni uko wenda bajya bagerageza ntibayikure mu turere tumwe wenda bakagenda basaranganya mu turere twose tw'igihugu babasha kandi nanone uko basaranganya begera abo bana bakabasha no kugera ahantu mu byaro hari abana benshi bo mu byaro baba barupfukiranywe kandi bafite amahirwe yo kubasha kwiga ngo nabo bagere kure ubumenyi bakabugira ariko bakabura ububakurikirana kugira bazamuke nabo babashe gutera imbere cyane cyane nkunda kubibona mu byaro hano mu murenge wa gashanda hari abana benshi bize ariko kubera ko nta nta bushobozi babo bafite cyangwa n'ababyeyi babo batakiriho ugasanga baragarutse bongera basubiye mu miryango yabo baricaye kandi bakagombye kwiga nabo bagakomeza babonye nk'umuntu wabatera inkunga kugira ngo bazamuke
hari ikindi wifuza kuba zarega
ubwo rero ubwo icyo navugaga nka ambasaderi wanyu uri hano kandi tugomba kugira ngo tumwunganire mu bitekerezo aba ari kuduha n'ingingo ni uko nabonaga ko bagerageza bakajya begera uturere twose tw'igihugu cyane cyane ariko bakibanda hasi mu byaro ntibumve ko niba wenda nk'urugendo niba bari nko muri kigali wenda bakorera mu turere twa kigali gusa ahubwo bamanuke no mu ntara bagende bareba cyane cyane hasi ahantu mu byaro abana baba bahari rwose bafite impano nk'abo ngabo baba bararokotse jenoside abatararokotse baba bari aho rwose bafite ubumenyi ariko ugasanga baragenda bize amashuri atandatu atanu ugasanga bamwe na nayini si bayize kubera ubukene ugasanga abenshi cyane mbona baba bicaye batabasha gukurikirana amashuri ngo bayarangize ubwo rero nk'uko nk'uko baba bari nko mu gihugu wenda bashinzwe nko gukurikirana abana bakagombye kujya wenda bagerageza bakamanuka mu byaro hasi kandi uturere twose tw'igihugu bakatugeramo kugira babashe kuzamura ubumenyi bw'urubyiruko rw'u rwanda ruba rufite kandi rugomba gusangiza igihugu cyose muri rusange kugira nabo babashe gutera imbere mbona ari ikintu cyiza cyane bagikoze yadufasha cyane yego barakora ariko hari uturere batageramo ugasanga bari mu karere kamwe wenda nk'urugero bagiye muri kirehe bakoze kirehe ngoma barahasimbutse bagiye kayonza bakagenda basimbuka kandi ba bana baba basize inyuma nabo baba bakeneye ubwo bumenyi ugasanga umwana yize amashuri atandatu iwabo baragerageje bakoresha uko bashoboye ariko segonderi n'izo borose ugasanga arazibuze ugasanga rero n'izo mbogamizi usanga urubyiruko ruhura nabwo cyane cyane
reka gatoya muhe umwanya agusubize sinzi niba hari nk'ikibazo yifuza kukubaza mbere y'uko aguha igisubizo cyangwa se ubwo turabimenya niba tukureka ukagenda serge izi mpungenge cyangwa se ikibazo cya jean claude ku byerekeranye n'urubyiruko rushikiriza amashuri kubera ubushobozi buke bw'imiryango wowe watubwiraga mufasha abana bakiri batoya hagati y'imyaka ibiri n'itandatu n'abo bandi mugenda muha inama n'ibitekerezo iki kibazo cye wakisubiza gute
iki kibazo cy'uwo muvandimwe claude ni ikibazo cyumvikana ariko ni n'ikibazo mbona wenda atari cyo mu rwanda gusa ni ku isi hose ababa isoko ry'umurimo rigenda riba ritoya kandi koko biragaragara ko hari igihe umwana acikiriza ishuri wenda usibye no gucikiriza amashuri kubera ko yabuze minevara arya anacikiriza ishuri kubera byumva atagize umurava wo gukomeza kwiga ariko gahunda ziriho hirya no hino ni gahunda zo kwigisha imyuga ku buryo niba cyane cyane ko tuzi ko umwuga ubu ngubu ari ufite agaciro cyane ndaguha nk'urugero rwihuse mfite ekipe ya atletisme y'abana ikintu nababwiye ni abana ubona ko bakuze banacikirije amashuri njye nabamenye bararangije gucikiriza amashuri ariko ndababwira nti ntabwo nshobora kubemera kuba muri ekipe ya atletisme mutari abanyeshuri ibyo ngibyo ndabibarahira ndababwira nti niba mutaremeye kujya mu ishuri ubwo ngubwo ntabwo muri bujye muri ekipe ya atletisme yanjye ikintu bahise bafata bakora ari nacyo nabwira claude akazajya abwira n'abana azajya abona hafi ye ni ukuba bajya mu kindi kintu bakunze cy'umwuga ubwo ako kanya bahise bambwira bati turihira imyuga ubu tuvugana abo bana bamaze amezi agera muri atandatu mu ishuri ry'imyuga basigaje kwiga amande ane bakazavamo ari abakanishi b'imodoka
ariko kujya muri atletisme nabwo bisaba ko uba ubishoboye
muri atletisme bisaba ko ubishoboye ariko iyo urebye buri muntu buriya agira ikintu ashoboye ikindi kintu ndi buvuge wenda ntibisubize icyo nk'ubu ngubu dufite abana twigisha amamashini kudoda barimo abakobwa babyaye bakiri batoya dufite dufite abamama bamenye ko umwuga ufite akamaro batinze kubera wenda batangiye kumva kino kintu cya made in rwanda bagatangira no gushaka kugira ngo bige umwuga abo barahari dufite abana barangije za segonderi babona ko umwuga ufite akamaro ubu baraje twatangiye kubigisha kudoda uwo mwana narangiza azagenda yihangira umwuga ntabwo azagenda ngo ajye gusaba akazi kuko ubu ngubu hari utuzi twinshi dusaba ko abantu bakoresha intoki cyane cyane muri ino gahunda u rwanda rwihaye rwa made in rwanda ubwo rero njye ndumva icyo ni ikibazo dusangiye n'ibindi bihugu ahubwo abana ntibumve ko bya bintu byo kugira ngo wige segonderi wige univerisite nurangiza ujye kwaka akazi muri muri biro runaka ibyo bintu ntabwo yego biriho bizanabaho bizanahoraho ariko bige no kumva ko bashobora kwihangira umurimo ni nacyo kintu twigisha dutangira iyo club ya entrepreneurship kwiga kwihangira imirimo ikintu twari turangamiyeho ni ukugira ngo wa mwana aticara mu ntebe y'ishuri buri gihe ikintu atekereza ari ukuzajya gusaba akazi ahubwo umwana atangire kwiyumvamo ko afite imbaraga zo kuba yahanga umushinga hakiri kare atangire abyimenyereze azageraho azageraho arangiza ikizamini cya leta cyo mu wa gatandatu ashobora kwandika umushinga akajyana banki ikaba yamuguriza agatangira umushinga kubera ko azaba yarabonye n'igihe cyo kuwutekerezaho igihe kirekire aho atari ibintu bimujemo ako kanya
cyane agatangira hakiri kare akazagira igihe cyo gutangira ubuzima abizi abimenyereye yaratangiye no gutinyuka
twakire na ruhu rwinda uranyumva yego urahagana he
i kigali mu rwanda mu karere ka gasabo mu murenge wa jabana
nyarutsa tuhe igitekerezo cyangwa ikibazo ndabona turimo tugenda tugana ku musozo
ngewe mbere na mbere nabanza nkashima uwo musore wacu kuko yazanye fondasiyo nziza yo gufasha abantu cyane cyane ubwo ndumva ari nk'urubyiruko agamije gufasha noneho urabona abanyarwanda muri iki gihe abenshi baba barahungabanye yakagombye no kujya ashaka uburyo bwo gufashwa nyine mu kubafasha kurwanya ihungabana noneho ikindi kintu nakwivugira nyine ngiye ku ruhande gato y'iyo nsanganyamatsiko nabwira urubyiruko rwose rukurikije ijwi rya amerika bajye bafashanya bafasha abanyarwanda nk'ubu nkatwe ejo nk'urubyiruko rwo mu rwanda twikoze turi abantu makumyabiri turemera umupfakazi warokotse jenoside afite umuryango ariko nta bushobozi afite nyine twaramufashije ubundi urubyiruko rwagakwiye kugira ubushake bwo gufasha
yewe ruhu rw'inda urakoze rwose ntabwo waciye ku ruhande kubera ko n'iyo ntego muri fondasiyo iriya iyi gasore serge foundation nabo barayifite kandi nabo yatubwiraga ko bafashije abantu muri iki gihe cyo kwibuka
kandi noneho nkakwibutsa n'urubyiruko kwitabira ibiganiro byo kwibuka nk'ubu ngubu aho mvuye cyokoze urubyiruko rwari rwitabiriye ariko aho nayo nagiye ejo urubyiruko rwari ruke cyane kandi ni rwo rugomba kumenya ayo mateka kugira ngo rurinde ibyatuma icyabaye imbere kigaruka noneho nkashimira uwo musore wacu wabanje miganza serije gasore
ganza yatanze igitekerezo cyiza mbere rwose n'abana bose iyo babaga bafite mu bwonko hameze nk'ahe u rwanda rwacu rwatera imbere murakoze cyane n'uruhu rw'indani jabana mu karere ka gasabo rurakoze cyane rwose ndagushimiye cyane ruhu rw'inda serije icyo ibyo ruhu rw'inda avuze murabivugaho iki se
ibyo ruhu rw'inda avuze ndabisubiza ariko reka nsubire ku kintu korode yabajije cyo gukwira mu gihugu hose kuko hari ahantu henshi hakeneye ibikorwa nk'ibi ndagira ngo wenda tutaza kugisimbuka rwose nibyo ibyo bintu ndemeranywa nawe ariko burya umwana ntabwo avuka ngo yuzure ingobyi uwo mwanya hari ibikorwa hari abayobozi babarwanira ishyaka buri munsi ibintu byose nibaza ko bazagenda bakwirakwira hirya no hino nk'uko mpari hari abandi nanone baza bashaka gufasha icyo gihe ababishinzwe babereka ahantu nk'aho hakeneye ubufasha hakeneye ibikorwa by'iterambere rero nibaza ko buhoro buhoro bizagenda bihakwira kandi ntabwo dukorera ahantu hamwe gusa turimo turagenda tugerageza kwiyagura kugira ngo tuzagere n'ahandi imana n'ibishaka ikindi cya ruhu rw'inda ijabana urijabana aravuga ati mufashe n'abahura n'ihungabana cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane ibyo ngibyo kandi turabikora dufite porogaramu rwose ikomeye cyane y'isanamitima ubu tuvugana dufite abantu bagiye bahura bagiye bakorwaho n'ihungabana cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka ubu turimo turabakurikirana dufite abo twari dusanzwe dufasha nanone na mbere yaho bakozweho na jenoside yakorewe abatutsi ibyo rero turabikora rwose kandi tuzabikomeza kuko ni umuti muri bimwe bikenewe
noneho mu gusoza se ni iki mwavuga ni zihe nama cyangwa se mwatubwira gatoya intego mwumva mugamije ubu ngubu mukurikije aho mugeze muri make cyane
intego yacu nk'uko nababwiye ni uko igihe kimwe tuzafungura amaso tukabona buri mwana wese yiga buri mwana wese ahabwa amahirwe angana buri mwana ahabwa uburenganzira bwe ariko n'umubyeyi birumvikana nta muntu usigajwe inyuma ikindi ahantu inama natanga cyane cyane muri iki gihe turimo cyo kwibuka cy'akababaro twibuka abacu bazize jenoside muri mirongo icyenda na kane ni uko buri muntu wese aho ari yakomera akihangana tukibuka tugakomeza tukibuka ariko nk'uko duhora tubigishwa na nyakubahwa perezida wa repubulika ntituberanwe n'amateka ahubwo twiyubake dukomere ntitwirare kuko ibyo twaciyemo ntabwo bitwemerera kwirara niko ajya batubwira kandi nibyo koko ikindi nshimira inkotanyi zatubohoje kuko iyo zitatubohoza ubu ntabwo tuba turiho ndashimira rwose ubwitange bagaragaje bagaragaje ubwitange bajya kwitanga igihugu bamena amaraso natwe ubu tugiye tugomba kwitanga dukoresha imbaraga nyinshi n'umutwe wacu kugira ngo u rwanda ntiruzasubire inyuma murakoze urakoze cyane gasore serge ndagushimiye cyane kuri izo nama n'iki kiganiro tugiranye ngashimira n'abandi bose twari kumwe abaduhamagaye abaduhaye inama n'ibitekerezo abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twets na fatuma karara arimasi kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mukomere naho ubutaha
Eugenie Mukankusi urakoze ku kiganiro murisanga